Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube radiyo yacu voa ndabaramukije mwese inshuti banywanye ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ninjye basuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu gihe perezida w'u Burundi generali majoro evariste ndayishimiye akomeje gukangurira abarundi bahunze gutahuka zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iri muri kongo zisaba kubanza gusobanurirwa uburyo zizafatwa zigeze mu burundi gome ako kama k'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye turakumva aturi mu nkambi ya rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi turiko turagirizwa ubusuma bisaba ko yoza akatwegera nka twebwe abarefije aho twahungiye aho tugorewe tukamubaza mbega tuzobaho gute tuzokwakirwa gute tuzofashwa iki uwo ni umwe muri izo mpunzi mu burundi kandi abagize inama nshingamateka nshya y'igihugu bateranye ku nshuro ya mbere intumwa idasanzwe y'umuryango w'afurika yunze ubumwe mu gihugu cya mali no mu karere ka saheli perezida buyoya wayoboye uburundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka muri mali izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa zimbabwe nta mbabazi asaba ku byerekeye ihagarikwa ry'abatavuga rumwe nawe inkuru mugezwaho na fideli niyongabo abasirikare n'abapolisi bariko bahagarika abanywanyi b'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu ivyo bibaye inyuma y'uko abategetsi baburijemwo imyiyerekano yo kwiyamiriza leta yari itegekanijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abantu barenga mirongo itandatu baramaze guhagarikwa gushika ubu mu gikorwa ca leta co gukandamiza abatavuga rumwe nayo nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe ry'abanyamategeko baharanira agateka ka zina muntu muri zimbabwe iryo shirahamwe ririko rironsa abahagaritswe ababunganira mu ndwi iheze umwanditsi w'ibitabo azwi mu makungu tsitsi dangarembwa yarahagaritswe kubera agize imyerekano iciye mu mahoro yamaze ijoro mu gasho k'igipolisi imbere y'uko arekurwa atanze ingwate umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta movement for democratic change mdc mu mfunyapfunyo umenyesha ko abategetsi bawo batari bake bahagaritswe canke bagiye mu munyegero umuvugizi w'uwo mugambwe tendai biti avuga ko mu gihe abajejwe umutekano badatoya abo bashaka guhagarika kenshi basenya amazu yabo canke bagaturubika amashuti yabo minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yihanangirije abanzi nyuma y'uko igihugu cye kigabye ibitero gikoresheje indege z'intambara byo kwihimura muri siriya fidel niyongabo adufitiye inkuru netanyahu yashikirije amajambo inyuma y'uko israel igize ibitero ikoresheje indege z'igisirikare ku munsi wa mbere mu bibanza vya gisirikare mu gihugu ca siriya yariko yishura ku gitero cageragejwe mu ntara ya golan yigaruriye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu n'indwi igihe yariko agendera ikibanza ca gisirikare mu gice co hagati mu gihugu netanyahu yatangaje ko bazokora ibishoboka kugira bivuna umwansi itororokanizo ry'amakuru rya leta ya siriya ryatangaje ko indege za kajugujugu za israel zarashe za rokete mu bibanza vy'igisirikare ca leta hafi y'ahitwa kuneitra mu bumanuko bw'igihugu rimenyesha ko atabahasize ubuzima ko yamara hari ibintu vyononekaye hasanzwe hari icuka kibi gikomeye hagati ya israel na siriya mu kwezi guheze indege z'ingwano za kajugujugu za israel zarakoze ibitero mu bibanza vya gisirikare mu bumanuko bwa siriya hari mu gikorwa cyo kwishura ku bisasu vyari vyatumbirijwe ku butaka bwayo biturutse muri ico gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe israel yakoze ibitero muri siriya inshuro amajana n'amajana hakoreshejwe indege z'ingwana ivyo bitero vyakozwe ku nteko za leta n'inteko bikorana zo muri iran n'iz'umugwi hezbollah ziri ku butaka bwa siriya perezida w'igihugu cya bielorusi alexander lukashenko avuga ko abatavuga rumwe nawe barimo gutegura ubwicanyi imbere y'amatora fidel niyongabo akomeza iyi nkuru perezida lukashenko yatangaje uno munsi wa kabiri ko azokingira igihugu ciwe abatavuga rumwe nawe n'uburusiya avuga ko bariko bategurira hamwe imyiyerekano ishobora kwiha ingumbi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku munsi w'imana lukashenko afise imyaka mirongo itandatu n'itanu muri iki gihe yayoboye akoresheje igitugu bielorusi iri hagati y'uburusiya n'uburayi mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yarakandamije abatavuga rumwe nawe imbere y'amatora yo ku munsi w'imana mu ijambo yashikirije abanyagihugu yiyamirije ivyo yise utwigoro tw'abamugwanya tugutegura kugandagura abantu mu mabarabara y'umugwa mukuru minsk yamenyesheje ko bariko babifashwamwo n'igihugu c'uburusiya yavuze ko batazotanga igihugu cabo kubera ubwigenge ari ikintu kitoroshe kuronka ivyo mw'ijambo ryamaze igihe kirenga isaha n'igice perezida lukashenko ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora yo mu mpera z'indwi ni nyuma yuko azibiye abo batavuga rumwe nawe kugira ntibahiganwe nawe abandi nabo akabata mu mvuto yagirije ibihugu vy'iburaya n'uburusiya ko biriko vyivanga mu matora mu gihugu ciwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda fide niyo ngabo urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi dukomereze noneho ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhereye mu burundi abagize inama nshingamateka nshya mu burundi bateranye ku nshuro ya mbere guhera uyu munsi ku wa kabiri ibikorwa byabo bizageza ku itariki ya cumi y'uku kwezi kwa munani hagiye kwigwa ibintu bibiri gushyiraho amategeko urwo rwego ruzagenderaho n'ibiro byarwo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i nairobi muri kenya eroge wirikaneza porovensi bubanza manirakiza kome suguru olivier nizigama silivi niyonzima jean baptiste manirakiza alexi porovensi bujumbura ndaruvukanye zeno uwo n'umushingamateka venanse sinzi nkayo yarongoye inama y'ibikorwa vya mbere vy'abagize inama nshingamateka nshasha y'uburundi hari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa bujumbura aha yariko ahamagara amazina y'abashingamateka nk'uko amategeko ngenderwako ahasanzwe abisaba mu bikorwa bitangurira ibindi vyose pierre clave kazisi umukuru w'umugwiseni utunganya amatora yari yagiye mu nama nshingamateka gusigura icatumye bwana sinzi nkayo atorwa kurongora ivyo bikorwa turavye amadosiye y'abo bashingamateka bose eh, twasanze umushingamateka sinzi nkayo vena eh, yavukiye shimba komine gishubi province gitega ari kuri abandi mu myaka uyo mushingamateka rero niwe aza kurongora inama nk'uko bitegekanijwe mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na zita- na gatanu y'ibwirizwa shingiro sinzi nkayo w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yibukije bagenzi be ko ibintu bibiri nyamukuru ari vyo ubu bagiye kwiga gushiraho amategeko ngenderwako y'urwego rwabo hamwe n'ibiro vyarwo iteko ry'umukuru w'igurero ryaduhamagariye mu nama y'uno munsi ridusaba ko twiga itegeko tuzogenderako muri iyi myaka itanu dutanguye ni ukuvuga regirema interieur de l'assemblée nationale icyo twicarira uno munsi tumaze kugiheza tuzoheza rero tuje ku ngingo idusaba gushyiraho biro ya assemblée nationale kuko nta mugwi nk'uyu wokora nk'uko wi- twifuza gukora nk'uko igihugu cyifuza gukora udafise abawugendera imbere bwana sinzi nkayo yanahamagariye kandi abashingamateka bashasha mu ngingo bagiye kwiga kubikora bashira imbere ineza y'igihugu nkaba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushyireho ibintu bikuru bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye ni ukuvuga tune tumara imanda y'imyaka itanu nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishyire ku muzirikanyi tubikore twisunze ineza y'igihugu tubikore twubahana biba byakunda mbere dukundana ko gukundana atawe kigira itegeko ko umuntu akunda uwo ashaka mugabo kubahana ryojo ni itegeko twubahane rero twisunge amategeko hanyuma bigenze gutyo nta nkeka byose bizotera imbere naho ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryatumye hari impinduka mu itunganywa ry'ibisata n'inzego zimwe zimwe n'ibiringo vy'abategetsi bamwe bamwe harimwo ic'umukuru w'igihugu cavanywe ku myaka itanu gishikwa kuri indwi abashingamateka bo bagumanye ikiringo c'imyaka itanu agatorwasa umukuru w'umugambwe senere yari yitwaye muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko akimwa ukuri yabonetse kuri uyu wa kabiri mu nama nshingamateka yahora mbere abereye icegera ca mbere c'umukuru wayo yambaye agafukamunwa eroje wikaneza ijwi rya amerika mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi generali majoru evariste ndayishimiye akomeje gukangurira abarundi bahunze gutahuka zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zisaba kubanza gusobanurirwa uburyo zizafatwa zigeze mu burundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya rusenda bwe turipfuza guhunguka mugabo hariho ibintu dutegerezwa gusaba kubera ko twebwe guhunguka turabishima ariko hari ibyo dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi nitwahunguka tuzofashwa n'iki tuzobaho gute tumaze imyaka myinshi mu gahinga hari abafise ingo hari n'abandi ngo zasambuwe canke zatakaye none kugira ngo aduhungure azoturungikira umushikiranganje wo guhungura impunzi uwo mushikiranganje atubwire ko ingene bazotwakira tubeho kugira ngo dusubire kumenyera kuba mu burundi bushasha kuko nk'uko twariho kera nitwashika ataco baje kutubwira batwemereye twobaho gute dusaba nyakubahwa perezida w'igihugu generali evariste ndayishimiye na leta yiwe yuko yodutemberera hama akatubwira ingene tuzobaho mu burundi duhungutse guhunguka turabishaka kandi turabishima mugabo atubwire ingene tuzobaho dushitse mu burundi nyakubahwa nimba yiyumviriye ko abarundi ko twohunguka twari dutesetse twari tubayeho nabi leta ya kongo yari itubeshejeho nabi ni ukuvuga inzara nk'ubu tumaze amezi ane tutagira n'ikintu na kimwe turya abana bamwe bariko baracibwamwo batuzanira imiti yo gucibwamwo ariko ntibatuzanira indya kubera kubaho nabi nyakubahwa akaba yatwiyumviriye ko n'ubu naze nibaze ahubwo ba- ba- batwereke ahantu ko twobaho mu gihugu cy'u Burundi ko twanga baduha agafashanyo kagateba kakaza none nkanje ko ntagiraho mba mu burundi nzohita mbaho gute ese nzoga iki bisa abana bane biga bari biga muri muri aseri naho bata- ba- ba- batatugaburira bikwiye muga abana biga ese rinashika iyo hiyo abana baziga cyangwa bazoba amayibobo nyakubahwa nadutera akama tubwire uko bizogenda ese ko ntagira ni parasera ntagira aho navuye nari umupaga sinahunze kubera ko ubura aho mba n'aho mva Mm, none uho nzohitira hehe kugira numva amahoro nduhuke mu mutima nyakubahwa nimba yabyiyumviriye naturonderere uko yotugaburira nuko twobaho nuko abana bacu bokwiga ni ukuri aca aza- aza aza dutore ahubwo niyizire wenyine azadutore kubera turarusha twebwe nk'impunzi zo mu ikambi ya rusenda aho tutabura akamaro k'umukuru w'igihugu twari dukeneye insiguro yimitse kugira ngo tumenye nitwahunguka cyangwa tuhunguka gute hanyuma dufate ingingo yo guhunguka twamaze gusigurigwa kubera ko amaho guhunguka kari keza kubera kuba impunzi ntibiryoshe kera muntu wese azi kuba impunzi maratonda ku murongo mara bagusunika maragira gute ariko kuba mu gihugu nacu ikiwacu cy'amavuko twari tubyifuza twari dukeneye rero insiguro yimitse apana kamo akamo kaze kwa mbwa kamaze kuronka insiguro y'ingene tuzofatwa hari abafise ubwoba nitwagenda ko twi- ba- ba- dufise amazina menshi batwita abantu bahunze kuhatwisha igihugu twagize gute mbwa tafise igituma hame twosigura ibyo tuzokwakirwa hariya akamo ko mukuru w'igihugu ntibari kukitaba nk'uko abandi nabo bavyumva twebwe twarahunze tumaze guhunga twahunze ibibazo byinshi hariho abahunze kubera batagira amatora bari batunzwe no guca ingero ni ukuri akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko aratera abarundi turakumva ariko twosaba yuko intumwa yotuma kutugendera ngaha zomenya ikibazo cy'umwumwe wese cyane cyane muri ibi bintu bigora abarundi badufashe abatagira amatongo baturonderera amatongo aha hantu turi ni ahantu hatugoye cyane turamaze amezi menshi taco tuyirengeje ntidufungura ni nk'amarira kwanza umuntu yobona turizeye yuko leta mvyeyi iri mu gihugu c'u Burundi ibi byose yobiturabira bakadukura muri aka kaga turimo ariko badufashije gome ako kama k'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye turakumva kandi uruhande rumwe tukaki- tukakira neza ahandi tukakakira nabi na cyane cyane ko aha turi mu nkambi ya rusenda turiko turagizwa ko turi abaroberi turiko turagirizwa ubusuma kubera inzara rero nk'umukuru w'igihugu by'ukuri yoba yaratowe n'abanyagihugu akizegwa ko yofasha abarundi agafasha umurundi aho ari hose dusaba ko niba yumva ko neza adukeneye ko duhunguka kuko natwe ntabwo tu- twishimiye kuguma muri kongo kose uwo twavukiye si wo icyo gihugu cya- cyatubyaye dusaba ko yoza akatwegera nka twebwe abarefije aho twahungiye aho tugorewe tukamubaza mbega tuzobaho gute tuzokwakirwa gute tuzofashwa iki kuko tubira- tubonye ubuzima tuba turimo twitwa impunzi bigashika tugasubira mu gihugu cy'amavuko tukabandanya n'ubundi tubaho nabi niko kwa kundi kwama turiko turamangara turacaraba tumande turabe abahungutse ubwa mbere ingene bamerewe tumande turabe ko duhungutse atavyaduhunganya vyosubira ko tubako mu bisanzwe turacaraba hirya no hino nitwabona ko bikwiye tuzotaha ariko tutarabona ko biragenda neza ntabwo twoshoka dutaha Eh, vya mbere ni uko umutekano woba umeze neza kurusha ariko naho twumva umutekano uhari twibaze ko ibyo kwiruka ku bantu bibaye nk'ibigabanutse cyane cyangwa ibigahera atangorane n'imwe yotuma umuntu yotaha kuko umwe wese yavuye mu gihugu atse ikintu camwirukanye abonye rero ko umutekano wiwe umeze neza ntacyo kubuza ko kwiyandikisha mu bushake bwiwe nawe aseri itomutahukana we nyine yotaha kuko uwuziwe ntahimirizwa arashobora kubona ko umutekano wiwe umeze neza agataha kamo k'umukuru w'igihugu cyacu nyakicubahiro valise ndayishimiye tukakira neza aravuga yuko twotaha ko ibintu byifashe neza mugabo icyo kwibuka ni kimwe nawe nyine igihe yari mu buhungiro mu gihugu cya tanzania perezida buyama ariko aratera akabati ntimuhunguke kubera ko yabona ibyo yari yagiye ahunga bitari bwatungane ntibyakunze ko atamuri icyo gihe nyine natwe icyuka ntitwabona kimeze neza ntazorinda kuvuga ni kenshi yavuze ko dutaha mugabo mwibuke mu majambo yavuze akirahira yavuze ngo mugabo n'uwagiye yagirizwa ikiyiko azoza akizananye iryo jambo mugabo rishobora rishobora gutera ubwoba abantu icyo twagomba tumusabe gusa ntashyire ibintu ku buryo hatunganye ibintu ikibazo cy'imbonerakure kive mu gihugu ibiciro bigabanuke ikibazo cya oberi gitorerwa umuti hanyuma umuntu akora icyo ashoboye nayo ubundi icyo gutaha ntazoyenda kudutera akamo twebwe nyine kujya twizanye azobona dutaha kujya nyine ubwo nk'impunzi zo mu ikambi ya rusenda ikintu dusaba nibaza yuko n'umukuru w'igihugu yahahora petero nkunziza yama aturarikira guhunguka ariko guhunguka ntitwigeze duhunguka nacyo gituma n'ubu evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu ahari n'ubu naho turarikira guhunguka dushobora kudahunguka kuko icyohungura impunzi zahunze ingorane za politiki z'igihugu cy'uburundi ni uko hutunganywa ibiganiro akaba ari byo bihungura impunzi z'abarundi tukumva ko n'abanyepolitiki bagiye imbere bigatuma impunzi zihunga ko nabo bahungutse akaba aribo badufatira iya mbere guhunguka amatwi impunzi turi mu makambi tugahunguka mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda intumwa idasanzwe y'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu gihugu cya mali no mu karere ka saheli perezida pierre buyoya wayoboye uburundi avuga ko amahoro ashobora kuboneka muri mali mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije buyoya atangira avuga ukuntu umutekano wifashe muri icyo gihugu cya mali nyuma y'uko intumwa z'umuryango wa sedeyawo zigerageje guhuza impande zitavuga rumwe muri iki gihugu cya mali ibibazo by'umutekano ni byinshi ibibazo twari tumenyereye bimaze igihe navuga bimaze imyaka ni ibibazo bijyanye na bamwe batera igihugu mu ntara zo mu raruko mbere no hagati mu gihugu abo bita mu gifaransa hari terorisite nicyo kibazo cyari tumenyereye ariko mu minsi iheze hadutse ikindi kibazo navuga gifatiye ku bya politiki imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe amwe amwe baratunganije imyiyerekano kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu birabandanya mu kwezi kw'indwi bavuga ko bobo icyo bifuza ari uko umukuru w'igihugu yotanga imihoho kubera impamvu nyinshi basiguye cyane cyane kubera ingorane zavuye ku matora yabaye mu kwezi kwa kane amatora y'abashinga amateka ibyo rero byateye uruhagarara rutari ruto tumazemo iminsi hafi amezi abiri hanyuma abategetsi nabo nyine batavuga rumwe mu ntango ya mbere baragerageza gutora inyishu mbere abaserukira amakungu ngaha barabafasha ariko ntibyagira icyo bivamo gushyika rero aho ibishyirahamwe byo muri aka karere sedeyawo riza nk'irije gutabara yarumika intumwa ubwa mbere ubwa kabiri ntacyo byashika ku gikuru niho rero itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'indwi haba iyo nama y'abakuru b'ibihugu yafashe ingingo ubu biyumvira ko zotuma uwo ruhagarara ruhera ariko rero ibintu ntibyagenze uko babyifujije izo ngingo bafashe itavugana rumwe na leta ntibazishyigikiye reka navuga n'imigwi imwe mu bashyigikiye leta nayo nyine ntizishyigikiye Eh, dusa rero nsubiye eh, ibuti mu gu- mu gutora eh, inyishu ku- ku- ku- kuri icyo kibazo Nu- ni nk'ubwa kabiri haba utwigoro dukomeye two kugerageza kumvikanisha leta n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'iyo migwi yindi nyine igwanya ubutegetsi akizero kari hehe ubuku kw'amahoro ashobora kuboneka muri icyo gihugu amahoro arashobora kuzosubira kuboneka Eh, ubwa mbere eh, amahoro azoboneka mugabo ntibyoroshe ko aboneka igihe igihe cyose hari amatati mwene ayo biragora kandi ababagiyemo kugira ngo bafashe ntibashoka bashika ku ngingo zemewe na bose ariko rero nibaza bitebe bitebuke ko o, abo bazoroha bakumvikana Eh, ku bwanjye ikintu kitarashoboka ni uko leta irongoye iki gihugu n'abo nyine bayigwanya bajya hamwe bakavugana amaso mu yandi ibyo rero ntibarabishikako urumva abagerageza gufasha baraza bakumviriza uruhande rumwe bakumviriza urundi ruhande hama bakagira ibyo bahanuye ibyo rero hari aho kenshi na kenshi usanga bidashika ku kibazo uko uko kiri eh, cyonyine ubu rero biriko birageragezwa ni uko abo vyega bovugana mbere ata nu- n'urinze ku- kuja hagati ariko naho bavuga ko ibiganiro bishobora kugira icyo bivuyemo habaye ibiganiro ah, hagati y'iyo mirwi idacana uwaka hari ah, biyumvira ko muri iki gihe abatavuga rumwe bashaka ko perezida yatowe n'abanyagihugu atanga imihoho ari ikintu gishobora kuba ari nk'intambamyi mwebwe se mubibona Eh, niko tubibona nibaza ko ari nacyo gituma gikuru eh, cyahagurukije abakuru b'ibihugu bo muri aka karere icya mbere cyabahagurukije ni ibyerekeye umutekano Eh, mali n'igihugu gifite ingorane z'umutekano kuva kera nk'uko nabivuze hanyuma ibyo bihugu byose birafise ubwoba yuko hamwe izo ngorane z'umutekano zorenga urugero muri mali nabo ibihugu byabo byohava ah, bitandukirwa icyo ni icya mbere icya kabiri cyatumye kibahagurutsa ni uko uko kwabo batavuga na- rumwe na leta basaba ko umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu haciye imyaka ibiri gusa kugira ngo atange imihoho ni ikintu rero ubwa mbere amategeko y'icyo gihugu atemera mbere amategeko y'amashyirahamwe menshi mpuzamakungu atemera eh, harimo n'ishyirahamwe jewe nserukira ngaha ry'ubumwe bwa afurika cyangwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwo- ry'ibihugu byo ku isi yose Eh, ibyo rero bagera bati hamwe byoshoboka muri mari naho nyine bishobora kugira inkwirikizi mbi muri aka karere nibwira ko aricyo cyatumye cyane cyane bahagurukira icyo kibazo cyo- cyo muri mari icyo kibazo cy'intambara ibandanya ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihugu cya mari cyane cyane muri iki gihe hari n'ikindi kiza gi- gisibije ku isi yose ikiza cya covid 19 eh, ikiza cya corona I- iyo ngwano yoyo ifite iyihe ngaruka Eh, i- i- ikiza cya koronavirusi gifise ingaruka mbi mu bihugu byose harimo n'ibihugu bisanzwe bifise izindi ngorane mbere muri ibyo bihugu bisanzwe bifise izindi ngorane eh, ibintu bica byunyuka gusumba mari rero iri byo muri muri ibyo bihugu byari bifise ibibazo bikomeye by'umutekano hanyuma rero koronavirusi ituma ingwano y'umutekano i- igorana eh, uburyo bwo kurwana iyo ngwano buba buke abahora bafasha nabo nyene bagira ingoga nke n'uburyo buke bituma urabona nk'ibyerekeye umutekano eh, koronavirusi na cyo ni- ni kiza gituma ingingo zo kuyirwanya zubahirizwa n'abapolisi n'abasirikare bari mu bihe bisanzwe basi- bashinzwe kurwanya umwansi urumva rero ko eh, ni ingorane ni ingorane mu yindi hari amakuru eh, eh, avuga ko hari iyo mirwi yitwaje ibigwanisho kenshi na kenshi ikora ibitero ku mashyirahamwe mpuzamakungu mbega icyo kibazo cyifashe gute Eh, no novuga ko icyo kibazo ari ingwano ya minsi yose ngaha abo bitwa- bitwaza ibigwanisho ngaha twebwe twita abaterorisite usanga bagwanya inzego zishinzwe umutekano zo muri mari zishinzwe intwaro bagwanya mbere abanyagihugu basanzwe bawusanga bagwanya abasirikare baje guf- gufasha kugarukana umutekano amashyirahamwe mpuzamakungu yaje gufasha abanyagihugu ibyo bita rezimaniteri donc iyo iyo novuga ko ari ingwano ya minsi yose ku munsi uko umunsi ugenda baraharura ibyabaye ngaha ibyabaye ngaha ibyabaye ngaha ukabona rero ko ari ingwano ikomeye kandi y'ut- y'uru- y'uru- y'urutavanako izo ngorane zishasha n'izaje kwiyongerako mu gusozera nashaka mu gice mutubwiye ku vyerekeye imirwi ikora ibitero vy'iterabwoba teroriste eka n'abatavuga rumwe na leta muri iki gihe basa n'abasaba bimwe yuko perezida ibrahim eh, bubakar keita yotanga imihoho hari isano canke hari imirwi ikora ibitero vy'iterabwoba yoba muri iki gihe ifise abo bacuditse mu batavuga rumwe na leta mu by'ukuri nibaza ko ata bushuti bu- bu- bu- bu- buriho hagati y'iyo migwi ibiri Eh, kandi uko ndabikurikirana sindigera numva rya ijya migwi y'iterabwoba ko isaba yuko umukuru w'igihugu atanga imihoho bajya icyo basaba basaba cyane cyane ko eh, igihugu cya mari kigengwa n'amategeko ahagaze ku idini rya isilamu ibyo bita shariya ariko sinumva bavuga ko basaba yuko umukuru w'igihugu atanga imihoho nibaza ko iyo migwi ibiri atano nini itaniye perezida pierre buyoya intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe rya afurika eh, mu gihugu cya mali no muri sahera murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika Eh, nanjye ndabashimiye radiyo ijwi rya amerika uyu noneho ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu mateka habayeho turakigezwaho na venuste nshimiyimana ayo masezerano azwi nk'amasezerano ya arusha yashyizweho umukono ku itariki ya kane kanama muri bibiri na gatatu mu mujyi wa arusha uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa tanzania ayo masezerano yari agizwe n'ibice bitanu yari agamije kurangiza intambara yari imaze imyaka itatu hagati y'ingabo z'u rwanda n'iz'umutwe w'inyeshyamba za fpr imishyikirano yatangiye ku itariki ya cumi na kabiri nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri iteguwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari impande zombi zihita zumvikana ku masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano amasezerano ya arusha yateganyaga ishyirwaho ry'akanama gashinzwe gukora iperereza n'inama y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo zikore iperereza ku bwicanyi bwakozwe n'impande zombi kuva mu kwezi k'ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ayo masezerano yateganyaga ishyirwaho rya leta y'inzibacyuho yaguye yagombaga guhurirwamo na fpr n'amashyaka atanu yari muri leta y'inzibacyuho yariho kuva mu kwezi kwa mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri izindi ngingo zari mu masezerano ya arusha kandi zagaragaraga nk'ingenzi n'ishyirwaho ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko gucyura impunzi no kuvanga ingabo z'impande zombi zarwanaga intambara yadutse mu rwanda tariki ya mbere ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ingabo za fpr ziteye u rwanda ziturutse muri uganda zishaka gukuraho ubutegetsi bwa perezida juvenal habyarimana zavugaga ko zifite umugambi wo kugarura demokarasi mu rwanda guca akarengane n'ihohoterwa no kwimakaza iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu inshuti z'ijwi ry'amerika ni aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimiye rero mwese ko mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho fatuma karara arimasi nibo washyize hamwe aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona